raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nagee jirtu kabajamtootaa dhageeffattoota raadiyoo Nuuran Hudaa hayyama rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamiisaa tan hukmii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa itti isiniif dhiyeessinu qabannee dhufnee jirra
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa qilleensi jaalalaa bubbisii halaala qilleensi jaalalaa bubbisii halaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخليله وصفوته من عباده نبينا وإمامنا وقائدنا ومرشدنا وهادينا إلى الحق محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين ومن سلك سبيله واهتدى بهديه ووالاه إلى يوم الدين وبلو مسلمة لكفتوتا هردفوتا راديو نور الهدى أكمسا إجتوتا ديبي إيناتا تيسني بكما جرتا شفت وهن دره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إينان الراه قم خين جيس إينا سديه سدينو توراه ركتش سناتي ركتش سنة هقا جنو نمني جفتنو ونبيخو قبو نموني إينات إينات نقلفتو ورمان درة هنفودين بلتيهن دندمين خمان تنقرتي بلتي جارجو داف خرفاواه sossohaadhaa halkanii guyyaa waan silaa dalaguuf taa'u tanatti yaadaa jiru santu gartee iyyannaa galfata. Arrammoo isaanuma qofa isaanis akka fakkaatutti namoonni riqicha sunnaa kun bultii jaarrachuu keessatti heddummachuun yeroo iidaatii fi hogga soommanni as garagale. Walumaa galattuu dhiiraa fi dhalaas rabbiin haa jaynoomsu bira haa dhaabbatu fuudha haalaa fisuuf waan gartee ba'a isaanitti ta'u cufa rabbiin karaan raamaysee fi laaftutti isaan rabbiin walitti haa fidu jenna. Riqicha sunnaa keessatti arraan tanaa namni iyyannaa galfatee obboleessa keenya tokko galmeen isaa dhibba sadeetii fi afurtamii afuri. Akka juumee obboleessi keenya kun iyyannaa tana keessatti mee gurra gartee garatti qaawuu miti gurra qalbitti qaawuun iyyannaa ilma dardaraa kana mee dhaggeeffadha. Akka jiru ilmi keenya kun takkaa obboleessi keenya kun. Anaa umriin tiyyaa anaa umrii tiyyaaf barnoota mana saileeysaa keessa jiruun laal umrii isaa amma sagalii miti. Anaa mana sagalii keessa jiru hogga beekamaadha. Biyya teenya keessatti mana saileeysaa keessa namni jiru umriinsaa amata meeqaan beekama. Duuba yeroo tana keessattiin wanni fedhinnaa gartee fuudhaanatti dhagayamte intala takkaa wajjiin wal baranne akkuma beekamutti gaha akka biyya biraatiin biyya teenya keessatti kilaasii takka keessatti dhiiraa fi dhalaan wal arkaa wal bira warri taa'uu ni jiran fakkaata. Walumaa galattuu niin jaaladhe intala tana waa hedduudhaaf ta duraa diin qabdii lammeessaan amala bareedaa qabdii sadeessa waan nama ajaa'ibsiisurra intalti tuni yoo namni harkatti laate harkan fuutu isillee harka namatti laattu je. Inumaa san bira huttee ilma dhiiraa tokko ilma dhiiraa tokkoof harkaan akkanatti isii tuqu hin eeyyamtu nam yoo dhalaa akkasii ta'e malee dhiirumaa fi dhalaa waliin teessu isaanitti laaqqattee waliin taa'uu hin jaalattu akkuma san haasawa faayidaa hin qabne kajanaajina jedhanii namni halkan shuqulaa bulu kanaas dhiiraa wajjin hin haasoytu san bira huttee isumaa karaara dhaabbattee geelootaa wajjiilleen haasawu hin agartu waan ammaas isirraan akkaan na gammachiisurraa hoggaa mana barnootaa mangistiirraa deebiite takkaawu akaadaamii barnoota islaamummaa baratti yeroo eega galtee booda haalli isiin qabdu kun cuftinuu walumaa galatti na butee na maraachee na dabru takkanaa harkachuu dhabuun mala ji'eetiin mee haruma kanaam hamiiniin intala tana dhiyaadha jeetiin sossoha godhee je waliin haasawuun haa ta'u wal dubbisuunis haa ta'u haruma tokkottu karaa hundaan sossoha godheetiin fuuluma naa kennu ditti san biraan kuttee akkaan gartee bakkaan jirurraa hin bilbilaan dubbise hin jenne jawwaalaas hin qabdu duba rabbiin fedhii isaatiin eege diqqu gartee addaan dhibooyne addaan diqqo turre anaa mana hurnee isaa keessa jiru jawwaala bitachuu sidhaa dhage tanaaf isii hordofee jala deeme mee raqmii teenaa keessi dubbisuun fedhaa jeetiin lakkoofsarraa fudhadhe akkasumatti isii leennatti garaan jabaanne naa kennite itti bilbile yeroon itti bilbilu odoo waa takka hin dubbatiin ana abaluu abaluun naan ja'ate nama akkanaa nama akkanaa nama akkanaa jeetiin akka isiif dafee galutti if kana hime gaafa ana tahuu fi waaneen isaaf isii ibsu kana beeyte moobaayil gurratti na dhaamsite achitti addaan hafne ni bubbulle garuu farabbiin fedhii isaatiin guyyaa lama moo sadii booda haratti wal agarre hoggaan arku yaa'addee teenya maaliif hulaa odoon si dubbisuu jawwaala natti qollofta natti dhaamsita je'een jennaan dhuma lamaa fi sadii hunda wajjin goone an dhiiraa wajjin haasawuu haasawuu shuquluu hin fedhu naan jette. Ammas eegaan karaa jawwaala moobaayiliin milkaa'uu dadhabe isii wajjin haasawuudhaan yaalii godhe karaa makka mana barnoota isiitiin. Karaa kanattis odoon deemu odoon deemu eegumaan bira gahee fuuluma naa kennuu ditti ammas akkaan an silaa irraa fedhutti. garuu achi garagaltee akka nama gartee nama jibbiinsa qabuutti dubbii ni darbatti fuula naa kennuu ditti garuutu guyyaa tokko fedhii rabbiitiin hiree harkadhee bakkumaan hiree harkadhee kanatti dubbii itti cabse itti baqayse waaniin sila akkanatti isiif jecha hirriba dhabe kan ani bar wanniin halkanii guyyaa si jala deemee karaa cufaan si barbaadee moobaayiliin si barbaadee si dubbisuuf fedhuu waan biraatii miti. an dhalaan akka keetii kun haadha mana kiyyaa haadha ilmaan kiyyaa naa ta'uudhaan si fedhaan je'een. Amma gaafa kana ija guutuun as garagalteetuma na laaltee jecha tokko qofaan naa darbitee na biraa kutte. Ani siif hin ta'u deem nama biraa kasiif ta'uu barbaadadhu. Ati nama gaarii ati nama coolle ani immoo nama gaarii miti nama naaf si wajjin wal madaaluu miti naan jette. odumaanan haala siitii fi diinsiitii fi waan cufa isiirraa beeku an nama gaarii miti nama tolaa miti naan jechuun siidhaa kuni naaf liqinfamuun lafee laagaa seentee natti taate. Ani immoo akkaan an ittiif beeku akka aadiin teenya warri gandaan an keessa dhaladhe na beekutti illee nama haadha isaallee tajaajilu. Namni haadha isaatii fi mana isaanii keessatti warra isaanii tajaajilu. warra fiillee bulfachuudhaaf qophii haa ta'u tajaajila gartee an haadhatiyyaa keessatti bara ani wafcoo dhaqeetiin midhaan daakee qooshaa jiifadhee akkan tala dubaraatti haadhatiyyaaf biddeen irra buusa je. Rabbiin hojiin anan dalagu kanammee guyyaa tokko fidee abbaa kiyya na gubbaa dhaabe. Ana akkana biddeena shagagagudhu irra buusu kana duuba. Abbaan kiyya kanuma dhaabbateen na arkee ifuma duuba garagalee obboleettii tiyyaa yaame yaa abal kottu ani mucaa kana fuusisuun atattamaan fuusisuun qaba akkam yaaddanaan jedhe bari yaa abbaa gurbaan intala takka jala jira halkanii guyyaa isiif maraatee lafan arku hin rafu intala kana akkanaa jettee itti himte ubbaleettiin tiyyatun. Abbaan kiyya yeruma tana keessatti arraa borru odoon ji'in odoo anaa sumaan gaafatiin hujumaan an harkaa qabu kana namni gartee haadha fi tajaajilu dhalaallee bulfachuu ni danda'an isaaf galee manguddoo ganda keessaa walitti qabee intala san taniin an gartee an isii barbaadu halkanii guyyaa tamataanatti ol qabattu san warra isaanitti manguddoo maanaa erge warri isaanii hoggotti dhaqan nu gama keenyaa arkadha yoo rabbi biraa taatee jedhaniin gaafa kana gaa aadumattu intala takka odoo namni naan dura dhaqee hin jedhaniin akkas kun maal nama agarsiisaree akkaan warra isaanii biratti har'aa duraa ta'eetu natti mul'ate. amma dhibbarraa dhibbatti hin gammade wahiin kara biraa qaceelee karuma isiitti hin qaceelee bar bar yaa adeetii oduma naa ati asii wal caqaacaqnu dubbii walitti dhagaa har'u kaniin anis siif maraadhu kan atis ani bultiin fedhu jettu warra keenya dhaqee barguduun faageessanii kunoo kanaa sitti gabaan jeen. Arraas akkuma lammeessaa sanitti fuula guutuun na laaltee saboo ati akkasiin juuti. saboo foonii fi heerumnis bar dirqii miti warri keessinis si dirquu hin danda'an warri keenyaas na dirquu hin danda'an ati hoo dirqamaan na fuudhuu feeta eenyu ka dirqamaan sitti naqin sin fedhu sin fedhu sin fedhu sin ja'a bira har'aas boruus na dhageessa moo nan dhageessu kotta jena biraa ani guyyaa isiin akkana naan jette irraa eegalee akkasuma wajjiin jaalaltii tiyya guyyumarraa guyyaan tinadda balamaa deemti hirriiba dhabe nyaatallee wallaalee karaan goree dhaqee namaan isaa wajjiin mari'adhu isin agarre mee karaa dunuural hudaa kanaan isiilleen qilleensa gubbaan ifa dhageessu warreen waan akka kiyyaa kanaan mokkoramanilleen if keessa deebi'anii qaraatee haa fudhatanii ji'eetiin iyyannaa too hara keessan galfandhe ani abbaan. galmee dhibba saddeetii fi afurtamii fi afurii harka addarra kaayyadheetiin isin eeggataa jira ja'a. Yaa Allah! Yaa obboleessa keenya ha muslimaa ilma keenya. Ta duraa wanni isin jennu. Dhalaa tahuu dhiira tahuu namni tokko ganamaan bultii jaarratee haraamirraa if eeguudhaaf if kabajuun eega keessaahuu ilmi dhiiraa tokko fuudhaaf hawwii qabaatee Kiisha isaatiis akka kiishni isaa jiidhu if beekee odoo nam tokkorratti dhirkanne ifiin dandayatti eega amane ganamaan bultii jaarrachuun waan rabbiin jaalaturra. Lamme isaa. Ta lamme isaa waan gartee ilma dhiiraa irraa ilma muslimaa irraa nama gammachiisu intala takka jaalachuun diinsaytii fi amala saytii fi hamma dandeessutti shari'aa islaamummaa. hordoftu jaalachuun dhalaa akkasii filachuun kuni wahuma ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam itti nu ajaje. Tunkaxul mar'atu li arba'in jee barnabiin rabbii alayhi salaatu wassalaam. Namni akka aadaatti waa afuriif gartee dhalaa barbaadaa afran keessaa intala diin filadhaa jee. Intala diimtuu dheertuu ta konkonaa ta haaruu ta luucaa hin jenne bar. Bareedinni sinaf wafa tokkoffatti intala diin filadhaa jedhe. Har'a gaafa gartee intala takka odoo gosummaa fi shanyummaa gandummaa fi bareedina jettuun laaliin diinii fi jaaladhe jechuun kee wahuma rasuulii rabbii itti nu ajaje obboleessa keenya. Sadeessa ammoo dogongorri guddaan dogongorri dogongoraa olii ka'ati qabdu intala dhalaa takkaaf jaalalaan if maraachuun odoo isii tanaa wajjiin fuulan arkatiin. odoo isiin tunnaaf taate siin hin ji'in akkanatti if maraachuun kuni irrina gartee diin islaamaa qabaachuu fi nama gartee isaa marihattu dhaba takkaahuu namaan marihachuu dhabuu kan nama agarsiisa. Maaliif intala takka odoonii fi jaalala takka sitti isin hin mul'ifanne isumaaf atummaan maraatuun gowwumma. Afreessaa. intalti tuni akka ati himtutti fakkaattuun isaa siidhaa ni jirti. Fakkaattuun isiidhaa ni takkatti. Akka ati himtu kanatti amma waa hedduu himtee barate karaa diinii karaa haala amalaatiin dhiiraa wajjin teessu harka naman fuutu dhiirti isiin tuttu waa hedduudha dhalaan akkanaani takkatti jechuu kiyya garuutu isiin isiin kabala guddaa siif kennite laal odoo ati nama gartee waan sanitti kagorsa fudhatu taate kabala guddaa si kabalte karaa ati hin beeniin hanga gartee ati isiif maraattu kana guyya tokko akka taphaatti illee waan biraa dhiisii ilillee siin kenninee barra waan biraa dhiisii sittilleen kofallee gammachuu jeen takkaa fuula guutuu siin kennine jechuudha. Eega warra isaanii ati manguddoo abbaan kee waan ati gootu si arkee warra keessan dhaqe intalti fuula guutuun as garagaltee si ilaaltee takkitti tana beeri. Kuni kabalaa beeri. Shani isaa ati immoo nurra dhaamsa barbaaduun qaceelfama barbaaduun kee maali dhiiroo wal'aansa. haala keessa jirtu halkanii guyyaa dhamaatee hirriiba dhabdee intalaaf maraatte kanarra maal akkasiif yaannu yoo ka dhugumaan gartee waan sanii ka hojjattu taatee fi iyyannaa nutti ergatte. Wanni siin jennu yaa obboleessa keenya ilma islaamaa yoo ka dhugumaan gorsa keessiin jennu ka fudhattu taate akkuma gartee nabiin keenya jee alayhi salaatu wassalaam akkuma rabbiin keenya illeen نما شباب مسلمات فدامي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله جي نمون دنديتي فودان قبنه افقرن اني رب غرغار صفتني هنگ رب انسان دروم سوها اوبسنجي اكما سن نبيين كينيا لين دام سدامي خيزتي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج نمني افوبتن خمهري خفلو منخري فتشو نفقادا bakka ijaartii itti galfattan odoo manaa fi haadha abbaan tahin dandeetii tana qabdan fuudhaa jedhe. Obboleessa keenya waa hunda dura wanni siin jennu. Ati gartee iyyannaa ta'e tana keeysatti jaalala gartee gaafa barnoota keeysa jirturra eegalte mana sayilesatti eegalte odoo barnootarra jirtu dandeettiin an qabu intala tana yoon kaniin fuudhu ta'e mana kireeffachuu hin dandeeyaa waan kanaan dandeeyaa waan akka waan nu ibsite hin qabdu. Meeqa warri kanatti dhalaaf maraate kaganaa achi garagalee if duuba humaan qabne warra isaanii rakkoo meeqaatu jira duuba. Kana warra kana warra kanaati kadaan daandii rabbiin lafa kaayee rasuulli rasuulli ergamaan isaa alayhi salaatu wassalaam lafa kaayee kanarraa daangaa kana cabse duuba. Lammeeysaa yaa obboleessa keenya mee if keessa deebi'i. ati intala tanitti rarra'uurra hin deemne hanga ammanta nama. Intaltiif arraada guutuudhaan dhugaa jirtu sitti himte ani sin jaaladhu ani sin jaaladhu sin jette yaa akhi yaa obboleessa keenya waan sin jennu sarabbiin ol ta'e kadhabamarraa nu argamsiise bar jaarsaa jaartii nama bultii wajjiin jaarratu kijeen waja'ala baynakum mawaddatan wa rahmaa inumaa rahmata gubballaa leegi sanamni duuba intala takkaaf maraatu ka intalti isan feenu kasiin jaaladha hin jenne jaalalti rabbiin himutun duuba bu'uura gartee ulaagaa jiruuti bar jaalalti lamaan kanaa wal qixxaachuu warri keeysan fuudhi janiitti si dirquu miti intalaallee heerume janiitti dirquu miti isaan lamaan keeysaa dhuftee wal bira gatta'anii wallaallatanii naataate naataateen adda yaa'anii warra isaanitti hin galanii naa tahe intaltiinis warraan jetti gurbaanis naa tahe warra isaaniitiin. Akkasii warri isaanii isaan kana walitti oofan duuba. Saduuba namni gartee intalti guyyaa tokko afaan siitiin siin jaaladha hin jenne kan humbaa jeetum intala takka jala fiigu obboleessa kiyya akki kuni aqlii qabeenyaa miti. Sadeessa yaa gabricha rabbii wanni ati fitti amanuu qabdu. addunyaa qabaachuu fi bareedina qabaachuu fi intalti warra aangoo qabu atakaahu ati aangoo qabaachuun jiruun urgeessan. Wanni jiruu urgeessu maali? Jaalala dhugaa ta gara lamaan jidduu jirtu intalaa fi gurbaa. Walqixxaachummaas ta dirqamni warra gurbaatiif warri intalaa keessan jirtu. Isaanummaan maaliif waalamne waalama abbaan kophaa qabajan carraaqqachuu qabriitii fi ta bultiidha. Isaanumaa kophaa qaba. Afreessa dogoggora guddaa ati qabdurraa obboleessa keenya. Ati duuba hoggaa intala tanaaf hirriiba dhabdee halkanii guyyaa isuma tana dubba isuma jala fiigu akka waa dhalummaan bareedu ka diin qabu haala amala qabu ka dhiira harkaan fuune ka dhiiraa wajjiin hin teenye rabbiin waxyii sitti godhee isii tana malee addunyaarra hin jirtu siin jee iffakkeessaa jirta. Wallaahi dhalaan bareedduun guyyaa dhalatti. Dhalaan bareedduun Oromoon qofti arra yoo diqqaatte miliyoon soddomii fi cinaatu lafa jira. Yoo as keessaa dhabdellee wallaahi dhalaa musliimaa keessa meeqaa jira. Itiyoophiyuma keessa ta'alaa ofirraa dhiise. Inumaa gaa guyyaa dhalachaa jirti. Duuba tanaaf jecha akkasitti yaaduun kee ganama odoo barnootatti jirtu akkasiin maraachuun kee dogongora guddaa. Shaneessa gorsa nurraa fudhatta nasihaa jaalatta rabbiif jecha nasihaa siif yaadda. If diqqeessite ilma dardaraallee diqqeessite bakka jirutti. If maraachuun kee intala taana sin jaalanne jala fiiguun kee ilmaan dhiiraa kabiraallee ni diqqeessite. Tanaaf wanni siin jennu dhibbarraa dhibbatti intala tanarraa fagaadhu. Dhibbarraa dhibbatti intala tana tilifoona sii maqaa sii suuraa sillee yoo qabaate cicciri. Intalti siin jaalattu. Warri isaaniillee siin haa jaalatanii. Warri keessanillee haa jaalatu. Waani isiin siin jaalanneen wallaahi jiruun teeni ajooti. Odoo haada isaadhaan walitti harka hidhanii ni haa godhanii mana sii geessanii illee waani isiin gammaddee sirran gangalanneen jaartii isiin taatu. Irraa fagaadhu. Jahiisa gabricha rabbii karaa haaliqaa deebi'i. Rabbii keetiin marihadhu. Dhaluma fuudhuu feetu cufa keessatti sabboonummaa gandummaa gosummaa jilbummaa dheerinaa gabaabinaa furdinaa qallinaa haarru lucha kanaan hin dagamin. Waa hunda dura rabbii keetiin marihadhu salaat istiqaaraa salaati. Hamma odoo rabbii kee kadhattu intala gartee dhugaa ta rabbi sodaattu ta si jaalattu. ta ilmaan keetiif ilmaan sii jaalatu ta ilmaan wal jaalatu sii dhadhaltu isin lamaan wal jaalachuun jaalala ilmaan keessan jidduutti uumti isin wal jibbuun addaan fagaattanii wal gaaddanii mana keessa yaa'ii godhuun jaalala ilmaan keessan jidduu fuuti gaafa haadhaa fi abbaan gammachuu walirra gangalatanii wajjiin nyaatanii wajjiin dhugan ilmaan isaan ijaan arkan baroonnan gasta katolaa hin jirtu yaa jara keenya iddoo nama warra qabu cufa jahaadhaa fi abbaa ilmaan isaanii wajjidduutti rabbiin jaalala haa uumu. Torbeessa obboleessa keenya qabxiin lammeessaa tasiif yaannu darsii ta'e walitti dhaabi. Hamma qaraatii ta'e xumurattu waan biraa takka cufa galmeessidhaa gubi wama fuudhaatu yoo warri keessan si'iif qabee lalaal mana sii bitanii mana sii ijaaranii nuu waa cufa sii dandee jechuu miti waan akkasiitiin taate malee namni arraan tana fuudha irratti si gargaaru akka aadaa haaloo sii godhu kun cufti hogguta akka qofaa beeki. Namni sii musruuf hin jiru. Si galee hulaa rizqii barnootaas barachaadhaa yeroo kagartee intalti ati maraatteef tuni diin baratti jettee hoggaanii fi mana barnoota akaadaamii irraa hogga dhufte waan diin baratti jette yeroo kasii atiis rizqii barbaadi. Odoo barattu odoonii fi carraayixuu waa lama rabbiin walitti sii qaba duuba. Saddeetaysaa akkana jettee fuudhatti hin yaadin. Akkana jettee fuudharra hin kahatiniis. Ammoo wanni siif dhaamu yoo nasihaa teenya qeebalte haadha abbaa hin rakkin. Rizqii isaaniitiin hin fuudhin. Isaanii irrattis hin galin. Yoo dhugumaan gammachuu jiruu duniyaa waliin akhiraa wajjin haa barbaadu feetu taate mana jaarradhu yookiin bitadhu yookiin kireeffadhu gammachuun jaarsaa jaartii mana kophaa keessa jiraatanii huccuu afatanii hunqaa nyaatanii buluudhaatu gammachuu. Hamma dandeessutti duuba waan isiin jenne kana hojiirra oolchi rabbii kee kadhadhu gabrootan warra keessaniin gargaarsifadhu rabbii waan ati yaadde cufa si walitti si haa qabu tantana caaltuun rabbiin. si haa qabu siin jennaa obboleessa keenya abbaa galmee dhibba saddeetii fi afurtamii afurii. Galmeen lammeessaadhaa riqichuma sunnaati. Kunis gaa ilmoo dardaraati. Galmeen isaa dhibba saddeetii fi afurtamii shani. Akkijuu mee dhaggeeffadhaa dardarooti. Ani ilma amata diidamiiti. Barnootatti hin jira. Odumaa waa baradhu riskii rushii waan ta'eefu. namni hoggaa waa lafaa qabu rushii jedhaniin si gala riskii rushii waa jalaa hin qaba waan gartee fuudharratti na gargaaru niin qaba yoo rabbiin kiyya faagarra na kaaye hatattamatti fuudhuudhaan hamidee qaba wanni hamata hatattamatti na kaasuuf qilleensa ammaa addunyaa tana cufa keessa yaa'u karaa tiiviitiin karaa jawwaalaatiin dhalaan kun kanaa wajjin barachuudhaan dhalaan qullaa deemuun waan adda addaa waan ijaan garruuf haraamirraa akkaan fagaadhuuf iftiisuufiin hatattamaan fuudhuu fedha garuu akkumaan jetti rakkoon gartee odoon barnoota irra jiruu barnootan xumuruu hin xumurin fuudha fedhuuf soduma rabbiiti akkumaan haraam dalagee boruu fuula isaa duratti hin qaanyooyiniif akkumaan ilmoon tiyyaa ilmoo diqaalaa na duraan taaniif garuu yaa nural hudaa wannin gama keessan amma na fiti ta harkaana qabdu an intala takkaa wajji hidhannaan qabu intala takka tanii wajji naasawee baallama godheefillee hin qabu intala takka ta baallama naa gootellee hin jirtu akka irra hedduun dhiiraatii fi dhalaadhaa warri sodaa rabbii hin qabne irbuu waliif seenanii si maleen heerumu si maleen fuudhu waliin ja'an annama akkasiiti miti. amma wanni karaa keessan na fide duuba duuba namaa wajjiin hidhannaan qabu dardaraa wajjiin deemu bakka shaggooyyeen deemu bakka daansiin deemu haalli kiyyaa akkumaan isin hin jee kana amma fuudhaniin fedha dhaluma tana akkamittiin argachuu dandayaa ummanni wajjiin nyaatee wajjiin dhugee wajjiin kofleeti wal qaadhima ani immoo dhalaa wajjiin hidhannaan qabu akkamittiin mee dhalaa tana gahuu dandayaa mee yaada keessanii du'aa inis na bira dhaabbadha tanaan yaada kiyya kanaa isinirra fidachuudhaaf dhufe. Naquulu yaa obboleessa keenya wanni siin jennu yaa muslimaa wallaahi wanni akki ati jettu kun yoo dhuguma taate akki ati jettu kun rabbiin ni beeka wanni ati nuuf ergituu fi yaanni sammuu ta'e keessaa kun akkuma tokko yoo taate wallaahi ati kheyrii guddoo keessa jirta haala bareedaarra jirta. haala rabbiin jaalatu harkaa qabda obboleessa keenya odoo namni kun gowwaa dhalaa wajjin nyaatu dhalaa wajjin koflu dhalaa wajjin taphatullee siin jaani ati rabbi bira jaalatama bar intala dhalaa takka odoonii fi gartee akka shari'aatti maqaa dhooyittee warra isaanii dhayxee kadhattee nikaah godhanne akkanumatti dhalaa kana haasawma walitti dabarsuudhaaf wal bohaarsuudhaaf kana guddisuun wanni gartee ilmaan diqaalaa biyya guute kana. Wanni ilmaan haraam har'aan tana addunyaa cufa keessatti dachii rabbii gubaa jiru ilmaan akkanaati. Wannummaan rabbiin gabrootan isaatiin dhiiraa fi dhalaa keessattis walyasta'fif illadiina laa yajiduuna nikaahan hattaa yughniyahumullaah rabbiin ju bakkuma tanaafi. Inumaa san dura rabbiin walaa taqrabu zinaa jedhe. laldhala zinatti dhihaatinaa jee malee zinaarraa fagaadhaa jenne bar zinaatti dhihaatinaa jee maaliif rabbiin akkana jee zinatti dhihaatinaa jechuun bar waan zinatti isin geessurraa fagaadhaa waan zinatti isin geessurraa fagaadhaa intalti takkaas lafumaa kaatee rabbi sodaa dhabdee qaama sii kana ficaa gartee isiin gurraatti yookiin daalatti yookiin magaala faranjii if gootee waa meeqa dibattee mikyaaja meeqa godhattee kadeemu cufaan anisiif anisiifin zinaa itti if yaamu. Ilmi dhiiraa tokko hoo janaajinaan akkuma san dhalaa harka qabatee waliin deemuun waliin nyaachuun wajjiin dhuguun waliin taa'uun faaga zinaan nama geessurraa. Dhalaatti hidhannaa qabaachuu keetiif ifin dhaammutin. rabbiin faaga gaariirra si kaaye rabbii kee galatoonfadhu obboleessa keenya muslimni dhugaadhaa waa hunda keessatti rabbi irratti hirkata ibaadaa isaatii rizqii isaatii fuudha isaatii waa hunda rabbi irratti hirkata malee nama tokko gartee isa saahibdee saahiba badaa jira dhalaa fi dhiira keessa waa hunda dura rabbi irratti hirkachuun sirratti haa jiraattu. Lammaffaa islaam muslimni dhugaadhaa dhagee obboleessa keenya. namnummaan dhugaa muslima tahe jaartii saaliha dhalaa wajjii walitti laqamuu keessaan barbaadin saalihaan achi keessan jirtu. Intalti faarfamtuun dhalaa dhiiraa wajjii waliin laaqattu. Ta dhiira ciqilfattee waliin shiishaa fi waliin jimaa fi waliin laaqattu waliin sijaaraa dhugdu kana keessatti hin barbaadin. Namni muslima karaan gartee inni itti barbaaduun warra rabbi sodaatu. warra masgidattiidha warra ulamaa'ii warra du'aataa kanatti saahibuun masgidatti hidhamuun jarri saalii hoolli kunsi arkuun ilmoo fiilleen kan ati quban qabne bar nama nama kanaa isa duubaa odeeffate intalatiyyaan kennaaf nama jiru jira tanna beeytaati. Intalti namni kasii si kennu intala namni takka harkan fuudhin sigalee tanamtuun dalagin ta'uudhaan mala duuba. Sadii isaa obboleessa keenya haala gaariirra jirtaa hadhaatee guddise halkanii guyyaa. Hadhaa jabduu yoo barbaadde talafan buune haadha abbaan kee lachuu jiraatanuu hajiruun mataa dhungadhu hadiyyaa geessiif jaartii gaariitti du'aa naa godhigi abbeetiin haadhatiin saboo karaa san garagalee du'aa'iin bakka tanatti hafte akka rabbiin jaartii gaarii ta ilmaan keetiif gaarii sii taatu ta ilmaan keetiif barsiiftuu taatu ta ilmaan tee ta milkeessitu ilmoon haati saalii haadhaa wanni isiin sii dhaltu intaluma ilmoo saalii jechuudha. Afreessaa obboleessa keenya odoo fuudhatiin seenneen duratti wanni sirra jiru if qopheesse. Mana jaarrachuun takaa'uu horiifachuun waan achi keessa barbaadu meeshaa kaayyachuun ammoo wanni sirra jabeessu. Abbaa kiyya atirrattiin fuudha mana haadha tiyyaattiin fuudha mana obboleessa kiyyaattiin fuudha jettee hin manaamin ittiin yaadiin yoo dhugumaan gammachuu sii fi gammachuu ilmaan keetii hafeetu taate. Shaneessa obboleessa keenya intala takka yoonii fi namni oduu sitti hime oduu namaa fuutee jaalala qalbiin kaayyatin isii booda odeeffadhu karaa dhiiraatiin karaa dhalaatiin warra isaaniirra abbaa isiirra haadharra hin dagamin akkuma reefu jenne bareedinaa fi luccaa fi kaarruu fi maallaqaa fi kanaan inumaan mallee faaruu namni gartee sii faarsu intalti sun akkana akkana jiru bararra warra maallaqa nyaatu heddummaati dhaluma tana sif faarsee akka gartee heerumtuun si godha hanga sanaa kandita warra hojii jira bar jecha namarraa is fagaadhu. Jaheessa obboleessa keenya intala fuudhuu teessu keessatti filannaan ta'e waa hunda dura intala rabbiif adda lafa keessu haa taatu intala haala bareeddu toggaa yaamaan ooyi labbeeka jettu. Kana boodaan bareedina yoo qabaatte itti nafne kana boodaan rizqii diqqoo ati qabdurratti yoonii fi kan si jaalatu taate itti nafne. kana filachuun sirratti haa jiraatu. Torba isaa obboleessa keenya masgida irraan fagaatiin yeroo cufaahuu salaatul jama'aa masgida irraa mul'atu. Masgida keessaa mul'achuu kee wayitu keessa jira kheyriin. Bakki sun bakka saalihoonni gabroonni rabbitti wal gahu. Namoota akkasitti masgida keessaa mul'atu dardarummaa isaatiin namoonni gaggaaree warri lafa bule. Ka ulamaayii haa ta'u ka du'aataa ka saalihoota ilmaan isaanii namoota akka keetii kanaaf kennuu fedhan. Kan ati gartee itti maqaan dhoonne si duuba si barbaaddi duuba fuuni. Rabbiitu isaan kana funya qurquriin kara kee oofaa beekan. Masjiida keessaan dhabamin wagguu yeroo takka illee. Saddeeta isaa intala takka tasa gammachiiftu hogga garte. Waa hunda dura naataata jettee haasawa isii haasawuun duratti warra isaanii dhaquun duratti rabbii keetiin marihadhu salaata istikaaraa rakaa lama salaati du'aa istikaaraa kitaaba didiqqaa barbaadda dhuka istikaaraa jira ulamaa'ii barattoota darasaas gaafadhu du'aa istikaaraa naa katabaajiiti du'aa isa hogga rakaa lama salaattiin booda rabbii kee qarqara itti deddeebi istikaaraa sanduuba kana boodaan dhumarratti haadha abbaa keetiin marihachuun gabroota rabbiitiin marihachuun hogganii fi intalti tunnaa taatee beeyt lafarran harkisin haa taataman definii haa godhuuti rabbii keetirratti irkan ومن يتوكل على الله فهو حسبه لا نما وانت كرم مرتي رب رت الكنان وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله جي رزق اللي يودك أترب الرزق تيسيف برخي سابق كدو أبلي سخين تنسيف دامنا ربين أكما دران قرتي si tolfatee faaga gaariirra si kaayyatetti haala kanarratti hamma jaartii kanatti sitti gartee itti gammaddu waa cufaan rabbiin sitti kennu warra akkasi gammadu rabbiin sinaa godhu. Iyyannaan sadee isaallee warrumaa riqicha sunnaati. Galmeen dhibba saddeetii fi afurtamii saddeeti. Arra wanni as yaa'aa jiru ilmaanuma dardaraati. Yaa rabbi gandeetii teetii warra dardara fuudhu nu heddummeessi. amma warri biyyooti gariilleen akkaan dhaga'utti gabbara buusanii waan biraa tagartee bakka tana duuba naftillee warra akkasitti gartee ilmoon isaanii alaa galchuudhaaf jecha warratti yaadu rabbiin isaan haa godhu. Obboleessi keenya kun akkiyyuu intala takkaan jaaladhe intala tana guyyaan jaaladhe ramee nama kana gaafiin tun gaafii nama ajaa'ibaa takkaa gaafiin akkanaa nutti hin dhufne mee gorsa isiniif haa taatu dhiiraa fi dhalaan. Akkiyyuu obboleessi keenya kun intala takkaan jaaladhe si dhamdhama'ee jira. hoggaan gartee intala tana jaaladhe intalti tun jaartii naaf taati jeetumaan qalbii tiyyaan muradhee hurfeeffadhee achi kaayyadhee kanneen isii tanaas gartee itti dubbadhee naa kennaas je'ee warra isaaniitii sin gaafatin matuma kiyyaan mureetiin intalti tun jaartii tiyya jeetumaan muradhee lafa kaayyadhe je ammoo akkasumaa wajjiin hin teenye as gara gaheetiin if qopheessaa jira waan gartee isii fuudhuu irratti gargaarsa naa ta'us sirreeffachaatiin jira. Anumaa waan hafe akkanatti arraa buru je'ee walitti coraa walitti ulfachaa jiru obboleessi kiyya tokko guba takka lafaa ka'ee qaxii dhuqii malee obboleettuma intalaan an ol kaayadhe tiyya san waan irraan tuyne obboleettuma isiidha hatattamaan fudhatee mana galfate. Har'a yeroon amma isinitti dubbadhu kanatti gammachuudhaan mana isaanii keessa taa'anii rabbi isaanii shakkaraa jiran. Duuba ga'anii kaayoon tiyya obboleettii intala inni fuudhee tana lafa kaayyadheetiin jira. Intala tana hedduun isii jaaladha. Isii malee dhalaan biraa naan ta'u. Amma akka yaada kiyyaatti obboleessi kiyya eega intala tana fuudhe ana obboleettiin isiidhaa fuudhuun narratti haraamiin natti dhaga'ama. Warra nama obboleeyyan tokkoon. obboleeyyan tokkoon akkamiin warra tokkorraa obboleeyyan fuunaan ani ka haraamiin na dhagayama yoon intala tanaan fuudha je anaa isii dhabuu hin danda'u isiin jaaladha mee yaa nuural hudaa namoonni kaakiyyaa kawaan diinirraa humaa quban qabneef akkanaa heddummachuun ni mala mee dhaamsa deebisaa keessaniin isin eeggachaa jiraa jedha. Yaa obboleessa keenya ilma islaamaa ta duraatii intala takka jaalachuun diinsii keessatti haala amala sii keessatti eega jaalatteen boodatti irra fiddee siin fuudhuu fedha jechuun jaalala qabdu san isiif mul'ifachuun akka jaartii godhattee ilmaan sii hortuuf kuni eega isiin jaalala gartee sitti mul'ifatteen boodatti deemtee qaadhimachuun manguddoon dheexee warra isaanii siif gaafachuun isii hatattamaan halaaleeffachuun waan rabbii ol tahe jaalachiisurraa. kuni wahuma ergamaan rabbii illee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam irratti nu kaasaa jiran. Halkanii guyyaa jechi nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam gaafa addunyaa irra jiru je'e hanga ammaan tanaatti yaa maashara shabaab tazawwaju fa'innii mukaathirun bikumin halkanii guyyaa haareewuma deemaa jirti. Jechi rabbi ol taheetis وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله جتش ربيتيس هل كان يقول ديمات مجرى يا أبا ليس خير قافيتي تنخيستي إينا قلفتي تنخيستي أبا ليس خي انت لا تكفولي أنيس انت لا سنين أبا ليتيسي فوروفدا ناف حلالي جتشو يو خنا قافتو نقافتو تاد اتنسي دي بأمي يا أبا ليس خير iyyannaa ta'e tana keessatti intala takkaan jaaladhe odoon an intalaan jaaladhe hin fuudhin obboleessi kiyya obboleettii sii galfate nuti obboleeyyanii obboleeyyan tokko akka shari'aatti fuudhuu dandeenya jechuudhaaf yoo kanu gaafattu taate wanni siin jennu yaa gabricha rabbii ee hoggukkum tokko ee siin jenna nu dura rabbii siin je nu dura ergamaa rabbiitiitu alayhi salaatu wassalaam siin je obboleessa keenya ati gartee intala obboleessi kee fuudhe warra obboleessi kee irraa fuudhe ati irraa fuudhuun sidhiisi atii fi obboleeyyan kee kabiraallee yoo warri san dubra afurii shan qabaate abbaa keessanillee fuutanii namuu adda addaan abbaan keessanis guddoo fuudhee isinis namuu hanga tabaroo isaatti daaddaa isaa yoo fuutan intala abbaa tokko haati takka halaal callaa halaal callaa wanni isin dhorku hin jiru rahimummaa bal'iftaniiti cifraa nabii muhammad hoddeemmeessitanii arrallee boru borullee intaltisan rabbii halaalsii godhe siif halaali halaali halaali obboleessa kiyya duuba inni hedduu wanni hedduu sirra jabeessu eegan intala jaalatte lafaa qabaattee akkuma ati yaadde sanitti intalti halafa jiraattu taate kasi jaalattu taate hatattamaan dhaqiitii nikaa godhu guyyuma tokko guyyuma tokko lookoos geeysi guyyuma lookoo geeysitu kana nikaas naa godha duudarra nu kaayaa haa jettuuni manguddoon kun aadaa oromooti intala takka kadhatanii baatee lamaa sadii booda fuudhan sanii miti. If qopheessi if sirreessi waa hunda mana kaayyadu an duudarra na kaayaa ji. Hatattamaan intala kadhachaa turte san ta obboleeyyitii siidhaa obboleessa kiyyaa fuudhee naaf halaali jette san akka halaal ta'e ni agarta fuudhiitii dafii manaan geedhu siin jenna. Ammoo sharxiin ati gartee isiitti fuutu intaltii akkuma jaalala isiidhaa gartee qabdutti isin jaalalatee qabaachuu odoo warri keeysan isin dirqine odoo warri keeysan isitti fuudhutti isin dirqine odoo warri isaaniiti seerumi irratti hin dirqine isinummaan lamaan walii ta'u ammoo wanni hedduu nama rifachiisurraa siifi fakkaataa keeysaa dardarooti warreen ulamaa'ii fi du'aataa fi gabroota rabbii irraa fagaatan waan shari'aa keessatti itti haajamtan ulamaa'ii biyya keeysa jiru dhihaattanii gaaffattanii addaan baafachuu dhabuun hamma waan biraa dhiisi dhalaa fuudhuun halaaliitii fi ta halaal isin hin taane adda wallaaluun wallaahi waan hedduu khasaaraa guddoo nurratti fidaa jirurra bar namni diin barachuu dhaburra intalti adeeraa haraam callatti warra beeku jira sa'eessuma kutan ha ergamaan rabbii alayhi salaatu wasalaam intala isaa faaximaa rabbi irraa haa jaalatu eenyuuf kenne aliy aliyyiin ilmeenyuuti ilma abuu xaalib abdilmuxalib faaximaan teenyuuti intala mahammad abdalla abdilmuxalib adeeran shaqiiqa jechu tanaaf intalti adeeraa halaali adeerri immoo intala adeeratoo fuudhuun haraami intalti adaadaas halaali intalti habootiis halaali halaali halaali yoo warri gartee akkanatti waan akkanaa kana wallaala isaatiin isin irratti haraam godhu jiraate مي آية تقو يادة تشيسا هو تشيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لما تصف ألسناتكم الكذيب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب والركست تشبو رب الرخاية والربين هلال قد حرام قد خربين حرام قد حلال قد خر حلال قد حرام قد سن ورجبو رب الرخاية ورجبو رب الرخاية إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون دنيا في آخرة اسم ملك وانجيل آداب الدو حلال حرامي سترة ربي خيس السودان لا فقعنا تنافو علماء دهادا ودو علماء دهاتني وابرتني يا أبلي سخينيا وان كان ننقافة تفقو تنتي اه تناف جيتشا اه خراتو كونيس وان تكا تكا قرتي تن أم هواسا خيس جرو namni gartee fakkaataan akka keetii karraa argamteen dhabamu gorsa haa fudhatu jettee gaafii gaafachuunis rakkoon hin jiru tanaafuu waan biraa dhabdallaal ulamaayi dhihaachuu dadhabdan imaamuma gartee masgiida keessanii waa gaafadha yoo beeke isiniif hima yoon beenne isin qaceelcha takkaa ulamaa'ii biyya keessa si galaa warra gartee majliisa qabu ka majliisa qaraa'isu jira ulamaa'in kutaa cufa kutaatu kudha tokko keessa ulamaa'i jira tilifoona isaanii fudhaa yaa akhwaani waa gaafadhaa ulamaa'i biyya keessa walumaa galattu diin kana gartee rabbiin nu haa magarsu warra diin kana jiraachullee rabbiin warra diin kana jiraachisullee nu haa magarsu diin kana gartee nu haa bal'isu ummata keessa dardara keessaafu keessaahu dardaraa fi shamarratti shamirriyyaata جدتي وحتى نلتقي هم قرتي دي بساكناتي ولتي دي بنو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله شيكا كيني كبجة ما في جالة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الرجالة بيكم سرهم بيكم سسني فادة بلو سنين جنة هنگ سجنتا اتان تولي تديبنوتي نجي ربي كيسن وفجرات لا جروك أنا نكي سكوات لا ملكي دنيا آكرار قد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما